bandanye kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo rya amerika isamina na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jodiane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu c'u burundi neza na neza mu ntara ya kirundo hakomeje kuvuga ikibazo c'imiryango iriko iraturatura itinya kwicwa yagirizwa uburozi umuntu azofatwa yagiriye nabi mugenzi we yishe uwundi akamwagiriza uburozi naho zoba ari imiryango y'abantu ijana bose bazofatwa bahanure babibazwe kuko twasanze ari ibintu bitukisha igihugu bitukisha intara
aha alain tribert mutabazi buramatari wa kirundo aha gasopo abihanira akana k'abamwagiriza kuroga iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hagati aho uburundi bwatanguye gutanga ibikoresho ishyirahamwe mpuzamakungu rikora mu bisata c'abagendana ubumuga handicap internationale riheruka kugana mu burundi ryahora rikoresha muri ico gihugu ido n'ido ni mu kanyisase nongere ndabahe ikaze inyuma y'amezi atatu umugabo n'umugore wiwe bagandaguwe batemaguje imipanga bagirizwa uburozi muri zone kigina ya komine bugabira mu ntara ya kirundo mu gihugu c'u burundi habandanya kuvugwa muri iyo komine yindi miryango yangara ku gutinya kwicwa kuri iyo mvu buramatari w'intara ya kirundo aragabisha uzokwirahira akica umuntu amwagiriza kuroga ibindi na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinzi aha kiyonza nta muntu n'umwe arigera anyita ko ndi umurozi
zigira ba venasi ni umwe mu bafise umuryango bamaze kumenyekana ko bariko baraturatuzwa muri komine ya bugabira yomotse ava ku itongo yiguriye ku mutumba wa rugasa asubira ku mavukiro ku mutumba wa kiyonza amaze kwagirizwa ko yica abantu akoresheje uburozi ko jeho uhora wumva anyagiriza yuko twariye umwana wiwe na yozefu none weho uhora wumva atabimbwiye munyentorero nimu wo ku mutumba wa kiyonza ari mu ngorane nk'izo we yaheruka guhungira ku mugwa mukuru wa komine atujijwe n'ababanyi ba hagufi polisi cyaraje majije kuza abo bantu barababwira ati uwo muntu nimumujane kwa muganga hari igihe wagwaye iby'isi canke se akaba agwaye malariya murabe neza ntimave mubeshera umuntu icyakurikiye jewe naravye gushika muhira numva ko hari ingorane nk'izo naciye nja mu ruhehe kwitura ababijeje abo bagirizwa kuroga bavuga ko batabakomoka bamaze guhohotegwa bemeza ko bahatora abajejwe umutekano narabajije ikibazo kijanye n'ivyanje ndangije ku kibazo hashaza umuntu w'umudamu avuga ikindi kibazo bica birangira nkubiswe n'umuryango wanje mama mwene wacu abana mu rugo twese turakubitwa turatotezwa nashaka kabisa ku buzima bw'iwanje mu ntunganirize mwanya kubahwa nico kintu nsaba jewe umutekano w'ubuzima bwanje n'umuryango wanje uboneke icyo kibazo arakimpatirako ariko navuga ati naho imana yova mu ijuru jewe naho muba muriko muranyica muriko muragira gute sinshobora kwemera kabi kabishe nkako nimutuma ahubwo mutora ifuni niyo ngira ngo yobagirira n'ingoga kuko jewe sinshobora kwemera ako kabi kabishe abapolisi babibonye ukuti none uyu muntu ko mwamugiriye nabi gute mwemere mwica umuntu tubona baciye bemera bararasa amasasi barashe amasase baciye banshira ku ipikipiki baca banjyana n'umuruhe uko babisigura kubamerera nabi bitangura babazanira abo bavura mbega ko bandondera wamenya bandonderera iki ati wewe te bamvuze yuko utegereza kunyaruka hariho umuntu yoba agwariye iwawe eh ndamwishyura ati n'uwo muntu bamuzanye iwanje je ndi muganga ngoya je sinzi ngo bavuze ko utevye ngo waza kuza kukwitorera ubwo je sinagiye ubwo icyo nakoze naciye nitura inzego nitura igipolisi ndavuga ati ibyo byose je banzaniye umugwayi muhira baranyagiriza ngo nuvure uwo muntu jewe nanjye kuva navuka kuva mbaho no ngaha abanyakiyonza twakuranye n'abankuze imbere barazi yuko ndi umuntu yamye ari umuntu akunda gusenga imana canke n'ibiganiye kuri uyu wa mbere ku muhingamo alain trebere mutabazi buramatari w'intara ya kirundo yarashitse muri zone ya kiyonza yaratahanye yoronimu munyentore yahora akingiwe ku mugwa mukuru wa komine iruhande yo kubagabisha gucoshikira uwo munyagihugu mutabazi arabibutsa ko amategeko arindiriye abazokwihanira muri ubwo buryo umuntu azofatwa yagiriye nabi mugenzi we yishe uwundi akamwagiriza uburozi naho zoba ari imiryango y'abantu ijana bose bazofatwa bahanure babibazwe kuko twasanze ari ibintu bitukisha igihugu bitukisha intara bitukisha umutumba wanyu mubayeko ntabwo uca uvuga uti reka tugende dufate wa muntu twiketse ko ibirozi twiketse ko kugira nabi ngo tumufate ngo tumwihanire ngo yaturogeye abantu ngo yatwiciye abantu nibaza yuko itoba ari inzira nziza ico abasaba hanini ni uguheba ingeso yo kwagirizanya uburozi mu mezi atatu aheze yaheruka muri iyo komine muri zone ya kigina hari neza na neza ku mutumba wa gaturanda aho umutama n'umutamakazi wiwe bari bagandaguwe ku murango riva abana babo bariketswe ko bamugandaguye ku mvo zo kubagiriza uburozi ubwicanyi nk'ubwo bwaravuzwe cyane mu mwaka uheze no mu zindi komine z'intara ya kirundo bwamenyekanye cyane bwakozwe ku mutumba wa kavomo muri komine ya kirundo mu mpera z'umwaka uheze ico gihe abantu bane bo mu muryango umwe barishwe hakoreshejwe gerenade yatewe mu rugo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakenuye tugume mu gihugu c'u burundi ahi- aho leta y'ico gihugu ibicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu yatanguye gutanga ibikoresho ishirahamwe handicap international riheruka kugara imiryango yabwo mu burundi ryahora rikoresha bamwe mu babihawe basaba leta kurondera abandi bagira neza babafasha kuko mu minsi iri imbere bashobora kugira ingorane hijanye n'ubukene bw'amafaranga mugenzi wacu evariste nziko banyankayi bujumbura dukesha ino nkuru harabidusigurira ivyo bikoresho bigizwe n'amamodokari cumi n'atanu amapikipiki cumi n'atatu amakinga y'abagendana ubumuga ibikoresho vyo mu biro n'ibindi umuyobozi mukuru ajejwe abarundi baba mu makungu amashirahamwe mva makungu n'ayakorera mu gihugu ari nawe yatanguje ico gikorwa yabwijwe rya amerika abagiye guhabwa ivyo bikoresho uno munsi twaramutse dukora iki gikorwa cyo gushyira mu ngiro amasezerano yari- yarasinywe hagati y'uburundi na handicap international mu gihe yaza gukorera ngaha mu burundi ayo masezerano rero aturekurira kugerageza igihe ishyirahamwe ryugaye kuraba ingene ibikoresho byahora bikoreshwa n'ishyirahamwe handicap bihabwa amashyirahamwe yarasanzwe akorera ngaha mu gihugu na cyane cyane akorana n'aba bagendana ubumuga Eh, ayo rero harimwo amashyirahamwe amwe amwe yari mu ntara z'igihugu eh, nka za makamba za muyinga za gitega aho usanga hari ibigo ivyo bigo bijejwe gukorana cyangwa eh, binatunze n'abantu bose bagendana ubumuga abahawe ivyo bikoresho basanzwe barongoye ibigo bifasha abana bagendana ubumuga barashima iyo ngabire bahawe furera ngiye jean dodieu ni uwo mu kigo co ku mutwenzi mu ntara ya gitega gisanzwe cigisha kikavura abana bagendana ubumuga ico kigo cahawe imodokari uwo mufurera akavuga ko igiye kubafasha vyinshi ingabire turayikengurutse cyane ishyirahamwe mpuzamakungu handicap international ihora ifasha abagendana ubumuga ku iyo ngabirano y'imodoka biciye ku bushikiranganji bw'imigenderanire turakengurutse cyane iyo modoka kuko hari ibintu byinshi twakorana mu byo kuja ku rubuga tuja kuvuriraho abana bagendana ubumuga tuja kuraba abana baba kwigishwa bari kumwe n'abavyeyi tukabigisha ingene bavura abo bana turaba yuko abavyeyi bakurikije impanuro n'inyigisho ndetse tubashiriye n'ibikoresho nyunganira ngingo uwo muyobozi ajejwe ubuhinga mu kigo cyo ku mutwenzi avuga ariko ko naho baronse ibikoresho mu minsi iza bashobora guhura n'ingorane zijanye n'uburyo agasaba leta y'u Burundi kubaronderera ayandi mashirahamwe mvamakungu yobafasha ku byahora bikorwa na handicap international tuzobura ingorane kuko cane cane batuzanira abahinga bavyigiye hanze aribo twakorana ariko turizeye yuko hashobora kuboneka ngira n'abandi boshobora guterera agacumu k'ubumwe twosaba igihugu ko boshobora kuturondera abandi bantu boshobora gufasha eh, uwo mugambi handicap yaro- yahora ikora ntuhagarare kuba ari ingirakamaro umugambi w'uburezi budakumira umugambi wo kuvura umugambi wo kudushikana ibikoresho byo gufasha gorororangingo ca mugambi wo kutuzanira abahinga bavyigiye bava hanze umuyobozi mukuru ajejwe diaspora mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu arahumuriza abafise amakenga kuri kazoza nta mpungenge na gato kuko leta y'uburundi yariteguriye iki gikorwa yarakiteguriye nicyo gituma turiko turababwira ko ubuyobozi bwari busanzwe bukurikirana amashyirahamwe buzobandanya bukora nayo igihe cyose bazobona ko bikenewe bazoraba ingene eh, bitura ayandi mashyirahamwe yarasanzwe akora nk'ivyo cyangwa ayandi mashasha kugira igikorwa handicap international kirakora mu gihugu ntigihagare ko cari igikorwa gikomeye ishiramwe handicap internationale yahagaritse gukorera mu Burundi kuva mu mpera z'umwaka uheze wa 2018 abarirongoye batanye n'akabando ivyasabwa na leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu ivyo navyo vyari byo gutanga akazi hisunzwe 60 kwijana vy'abahutu na 40 kwijana vy'abatutsi nkuko biri mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi Bujumbura Evariste Nzikomanya nka ijwi rya Amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
kira y'uno munsi idushikana mu mihana itandukanye y'intara ya mwaro y'abatwa baba muri iyo ntara batarijukira kwipimisha no kwirinda umugera wa sida kuri bamwe birabacabatera ubwoba kuko basigura ko kwipimisha byonyine bishobora gutuma banduriramo indwara francine ndeho ku bwayo menyesha amakuru y'ijwi rya amerika tumusanga imwaro mu burundi bayagena iyo miryango abatwa benshi barabifitemo ubwoba kujya kwipimisha birashika hariho abatabyumva nka neza kandi abo nyine ubuye bariko barajijuka ngira ngo bazoza barabimenya tukabona ko hari abansi kuza kwipimisha ngo bamupimye ngo bace bamutera umugera abo banyagihugu bari mu bwoko bw'abatwa ni umugwi w'abantu basanzwe babayeho mu buzima budashemeye mu burundi baranikumira ukwa bonyene ahandi naho ugasanga bakumirwa mu kibano twabasanze ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro batuyagira ko muri bo hari gushika ubu abataratahura ibijanye n'umugera wa sida yamara rero uwo mutama w'imyaka hafi mirongo itandatu abwita ubujuju abatwa barafise ubwoba cyane uza kwipimisha avuga ati jewe ngenda kwipimisha abatwara umugera tugwara ariko ni ubujuju bakora bibaza ko batagwara kubereye singira ko badashurashura nyamara ngira barashurashura ntavyo nomenye n'ubu ntibaratahura n'ubu ntibaratahura neza uwundi mugenzi we basa n'abahuza mu vyiyumviro aremeza ko n'ubu hari bene wabo bataje kwipimisha ku gutinya ko ahubwo bohandurira indwara ni benshi uhura ari bigaba nka twebwe tuba turongoye abandi tuguma tubigisha kandi tukigera no kuba twembere tubarira bo bakabapimira muhira ariko tugasha tubona hariho abanse no kuza gupima bobo bagupimye bagaca bamuha bamuha n'ikiro cy'ibiharage canke cifu kugira abone ko yataye uwo mwanya w'ibyo aja kurondera atitwaza ngo acarara ubusa ariko tukabona ko hari abanse kuza kwipimisha ngo bamupimye ngo baca bamutera umugera ivyo bivana no kuba bakiri muri za nzira zo kwivuza mu kirundi n'iyo babonye ugiye kwipimisha umugera baca bibaza ngo ngujya kwaguye kwipimisha ngo ngira ngo agenda arashurashura abandi nabo bavuga ko bakiri abana ku jisho ariko uko biri kose bimwe bimwe mu bijanye n'uwo mugera baratanguye kubitahura kubera inyigisho bahora baronswa iyo bagiye kwa muganga je ntabo mbona bagwaye umugera wowe wobimenya gute bariko baraja kwa muganga zoshobora kumenyekana murabana ku jisho oya ntiturabana ku jisho none nk'iyo uroye kwa muganga ukipimisha ugaca usanga abaganga bakaguha inyishu uti urakomeye uca ubifata neza abatwa baca nka kuja kwa muganga n'ubu barabaho barabaho nyene murasanga nk'abashobora kugwara bakamara nk'iminsi batagiye kwa muganga ariko akaruhira kuja kwa muganga umuntu agiye kwa muganga aramenya amagara yiwe ukuntu yifashe ukamenya yuko urwaye nk'umugera wa sida ushobora bakakwigisha ingene uvyifatamwo ingene wifata kugira ngo ntiwandukize abandi sa azi yuko arwaye uwo mugera ategerezwa kudatiza nk'ikintu gitobora uruhu hanyuma akamenya n'ingene ubuzima bwiwe abutunganya akamenya n'ingene agenda mu miryango ivyo wabimenye gute nabimenye kubera nagiye kwa muganga birashika hariho abatavyumva nka neza kandi abo nyene ubuye bariko barajijuka ngira ngo bazoza barabimenya nkeshimana jean claude niwe aserukira ishirahamwe mpuza batwa uniproba muri iyo ntara ya mwaro avuga ko kutamenya kw'abo batwa gutuma bagumana imigenzo ya kera yo kutitwararika ibijanye n'amagara yabo vyose ariko bisaba ko inyigisho zogwizwa bisaba ko haba inyigisho kuko kutamenya ugaca usanga abatwa bakurenganye canke bakuvuyemo na niyo mpamvu leta ari kwiye kugira ramfora ikaba hafi abatwa hakagwizwa inyigisho haba mu vy'amagara y'abantu n'ivyo ari vyo vyose muri rusange je ndi umupasitori w'umutwa mu bisanzwe twebwe duhora tunavyigisha no mu maegilize bakabicisha mu migwi itandukanye haba mu migwi y'abagabo n'abagore canke mu migwi y'abasore n'abigeme tukagira amaforomasiyo ku mayegirize vyumvikana rero natwe no muri kominote turaja turaja hamwe tukaza twigaja ati nyabuna nyabuna abatwa ntidusamare kuko hari ikiza kirashobora kudutera ka- kikatwinjirana vyumvikana rero ko kwa kuvugana hagaca haba kumva kuko mu bihe vyahera abatwa bagira ngo ngo ntibashurashurana na- n'abahutu n'aba- n'abatutsi mugo ubu urabona abantu ubu turi sivilize vyumvikana rero ko umwana w'umutwe baja mu gisagara akaza gukorerayo agaca ava hariya yamaze kubona yashiririye rero data wanje agaca yaterere ngo ibintu n'ibijyanye uca usanga yaraguye muri ako kabi abakorera mu gisata c'amagara y'abantu aho muri iyo ntara ya mwaro ntibashima kuvugira kuri mikro yacu ariko bamenyesha ko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa baguma bakeneye guhimirizwa gutyo babanze batahure ko ari abarundi nk'abandi batazokwama babayeho mu buzima bisangije francine ndeho ku bwayo mwaro ku bw'ijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugabane wa afurika havugwamwo amatungo kama atari make na cane cane ari munsi y'ubutaka naho biruko abatari bake bakomeje kuvuga ko ayo matungo atakinini afasha afurika n'abanyafurika ahubwo nyabuna ateza imbere yindi migabane vyoba none vyaravuye ku kinimba ariko bimeze ico kibazo mugenzi wacu fidela niyongabo yakigarutseko mu kanya na chanel girumugisha chanel girumugisha ni umuhinga mu vyo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion des projets mu gifaransa ari kigali mu rwanda basangiye ikiyago na pierre claver sengiyumva we n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga akurikirana ivyerekeye politike akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari i bujumbura mu gihugu c'u burundi Shana- chanel agira umugisha atangura avuga ah, gi- gituma akarere ka afurika katiteza imbere ibyo uvuze nibyo rwose kuko isagaseseshwa rumuri murabona yuko eh, akarere kacu ka afurika gatunze mugabo ata kintu gihinduka mu bijyanye no kwiteza imbere ariko nk'uko mubivuze bigateza imbere abandi Eh, novuga yuko ahanini biva kuri twebwe nyine abanyafurika eh, bikava ku ndongozi zacu ubwene zagiye zirakurikirana zabyifashemo namwe eh, pierre claver nsengiyumva muvyibaza nikihe gituma akarere ka afurika kadatera imbere nk'utundi turere n'aho imana yagahaye iyo m- amatungo ah, menshi mu butaka Eh, hariho eh, mbanzwe no ku- kuramutsa uwo mugenzi aje kuvuga ni ukuvuga ko cyane cyane hariho ibintu bijyanye no gutunganya eh, ibintu byerekeye iby'ubutunzi cyangwa ibyerekeye iby'intwaro bitameze neza cyane Eh, uravye nk'ingene bigenda mu mu yandi makontina mu bindi bihugu mu bindi bice by'isi ariko cyane cyane uranavuga n'ibintu bijyanye ngira n'akahise eh, nk'ibyerekeye nk'intwaro eh, za gikoroni zoba zarahaciye eh, ingene eh, zishobora kuba hari ukuntu zabonye ibintu mugabo nti- nti- ntibashobore kubisangiza neza na ba nyene vyo igihe eh, ibihugu vyari bisubiye kwikukira inyuma y'intwaro eh, z'ubuja zari ziheje gucamo hari abanyafurika bidoga bavuga ko ibihugu by'i buraya na amerika ubu ubushinwa n'ubuhindi biguma biza bikavoma ayo matungo uko biriko birasahura afurika ayo matungo abanyafurika bidoga gutyo barafise insiguro kuri ico canke abo bantu bo hanze baravuga hari n'abavuga ngo naho twobibarekera nabo bikoze iki mubivuga kwiki chanel yego cyane Eh, nibaza ko abo bantu bavuga ibyo bafise eh, ukuri bafise aho bashingiye kuko eh, ubiravye eh, ahanini ibyo bihugu badondaguye nibyo biza gutora ubwo butunzi afurika ifise ariko washaka mu gutora ubwo butunzi ntitwavuga yuko babusahura kuko nitwe twisahura baraza bakabutora bafise uruyeri bafise ubwenge bakoresheje hama bagatwara nobabwira uh, nk'ubushinwa wavuze ko uh, bwonyene bushobora kuba uh, buza gutora gutora ku isi yose ibice bishika mirongo itanu ku ijana urumva ni cya kabiri eh, c'umwimbu w'ubwo butaka ku isi yose murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufise tiyeru uratwumva ndabumva irindi zina aho uri njyewe nitwa niyo nkoteri mba mu kinama mu burundi yego mu burundi eh ufise ikibazo ubaza abatumire canke iciyumviro ushikirizwa njyewe vurema ahanini cyane numva ibibazo dusa nabi bihuje n'abo bantu mwatanguje urumva mwantelefone deja bataguye kuvuga sinzi ko ari abatumiye nuko ari jyewe mba wa mbere ku kuba ataguye kwitaba telefone havyonze ariko ikibazo kimwe cyari jyewe noharura kuri ico kintu nano nokunganira umugenzi wanje ngiye kuvuga ubu nyene ahanini bituma afurika idatera imbere kandi biva ku bakoroni badukoronije kubera ko urabona nk'ubu nk'akarorero abazungu bataje muri afurika umwirabura yarashaka kuja ahantu agacura ikintu dufate nk'umwampi nyako akamenya kuwucura awukuye mu ivu ariko abazungu bamaze kuza ca bidukuramo baje bateye imbere kuturusha baca badushiramwo ivy'iwabo badukuramo ivy'iwacu urumva seke ko twebwe twaje dufata ivy'iwabo ivy'iwacu tuba turavyibagira nico gituma urumva rero kuko ivyacu twamaze kuvyibagira nabo bayidutwara ntitubibona kuko urumva twe tubona rya terambere ry'iwabo bagezeko oroko nako kuraba iterambere ry'iwacu Niyo- numva ikibazo cane nico Eh, mura- ingorane yanje ni nk'iyo eh murakoze murakoze namwe ego Eh, Pierre Clave muhavuga iki kuri ico ciyumviro ca Thierry Mu- muri rusange harimwo eh, ibintu nibaza ko bifise ifatiro rinini Eh, ariko cyane cyane ni ukuraba igihe nk'abo bakoroni baba baraje ukaraba urugezo twariko nibaza ko tutari twisumbuye cyane twari twisumbuye rwose kuko eh, umuntu yashobora gucura agacura ikintu kimwe cyangwa agacura ibintu bibiri akazomara impinga kugira azodandaze icyo kintu ni ukuvuga ko icyo bakora abantu ntibakora ibintu eh, twovuga nko nko gushinga inganda zikomeye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi ariko icyo nagomba eh, kumubwira ni uko eh, iyo tuvuze eh, abakoroni ni ukuraba cyane cyane eh, mu buryo eh, bwo gutwara intwaro baba barazanye bobo icyo yafatira ko ni ukuvuga ko baje bafise imico yabo eh, basanga na- eh, abanyafurika bafise iyindi mugabo babarushije ico novuga ubuhinga ubuhinga tek- tekinoloji canke ibiki ivyo rero byasaba ko abantu babanza kuvyiga kumenya ingene bi- bikorwa hanyuma ico umuntu yahora akora ari nk'umucuzi wi- w'imihoro canke amasuka canke ibindi bikoresho eh, uburyo yakoresha ntibwari ubwo abazungu barije bazanye canke abo bandi banyamahanga ijoro nomubwira ni uko ubu u- ivyo vya- vy'ubukoroni vyaraheze bwabo ubu hariho ubukoroni bufatira ku bindi cyane cyane nko mu buryo bw'ivyiyumviro aho ushobora gusanga mbere ubu u, eh, bobo babikoresha cyane cyane mu buryo bahinyanyura neza gupanga no gutunganya imigambi y'iterambere yabo n'iy'ubudandaji n'ibindi n'ingene bashobora ku- kugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu ibindi bihugu rero uwo munsi byitwa isoko ni ukuvuga ko ari amasoko abantu bajya gushoramwo bakajya no no gusumamwo Ni ukuraba rero ubwenge bo bo bageze koko afurika yoba yarashoboye eh, gukurikiza umurindi n'umuvuduko bari baje ba- bafise abo bandi ni ukuraba rero n'ibindi bijanye eh, n'iyo ibihugu biba byikukiye simvuze ngo ngo ngo ibihugu ngo biri mu bukoroni mugabo iyo ibihugu byikukiye hariho eh, i- izindi ngendo bi- ziza kwiga cyane cyane nko ku nk'ibyo bita kunegosiya eh, ari amakontra ba- y'ibintu bagi- bagira bahane uvuga uti uraza ukora ibi hanyuma uzo unyimukire gutya nanjye ndonka ibi ni ukuraba yuko dufise ubumenyi buba bukwiye buhagije kugira ngo dushobore by'ukuri guhangana eh, n'ibisabwa eh, n'iterambere ryihuta cyane riko riraba muri iki gihe mu byerekeye ibintu by'ubutunzi niho rero henshi ushobora gusanga bavuga bati eh, abashinwa bamaze ibintu Abaz- abandi bamaze ibintu kera bari abayapani uyu munsi hariho n'abandi bariko baraza hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere harimo n'ibyo muri afurika bimwe bimwe bitanguye ahubwo mbere gusiga ibindi byo muri afurika mu kuja hamwe mu nani zikomeye ziriko zirarondera ibintu byo gutera imbere kuri iyi si kandi eh, biriko bikora ibikorwa bikomeye ngira turaza kubibandanya hanyuma yego tubandanye Louis Michel nawe nyene ari ku murongo wa telefone uri he ikibazo intererano urakoze cyane ndi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ni ikibazo afurika ifite umutungo kamere baraza bakawucukura bakawutwara sinzi ukuntu ndibu- ndibivuge neza mu kinyarwanda bakagenda ibyo bakozemo muri wa mutungo kamere wacu banyura bagatunganya bamara gutunganya ibyiza ibyiza ibya mbere na mbere bikaba ibyabo twebwe bakatwoherereza iby'inyuma urugero naguha nk'ugiye vuba ngaha naguze iradiyo made in china ariko ndakubwiza iby'ukuri narari uwo munsi narafunguye ihitifa yo kuvuga ngo yari pirate ubwo hari n'ibindi nk'ibyo ngibyo ushobora kubona ariko ni ukuvuga ngo si ukudenda ubwenge ndagira ngo maze abatumire uriya mutungo wacu kugira ngo bawujyane bajye kuwutunganyiriza iwabo bajye batwohereza ibintu by'ibipirate kuko izo nganda bataza ngo bazubake hano muri afurika hano hano noneho ahubwo bajye bakora ibivuye mu mutungo wacu babijyane iwabo byakorewe inaha ngaha natwe ibyacu byaba bisigaranye mbega birashoboka ngo babatumire mwe murakoze cyane murakoze murakoze mugire amahoro murakoze eh, shane mumwishure habuze ikintu cyiza rwose kuko uko kuntu ubwo butunzi dusanganywe bugenda ni ibintu eh, ni bimwe navuga nti ni ubutware bubi ni leadership mbi eh, kuko bigenda tubona uko kuntu baza kubitora ni bya bindi bavuga bati nta création eh, de la valeur ajoute nta nta nyungu ntituzi gukora kugira ngo tu- tu- tubyaze umusaruro nk'uko eh, abanyarwanda babivuga kuko urabona ubutare babukura muri bino bihugu byacu hanyuma nk'uko yabivuze bakagenda kubuhingurira iwabo bakaca babugarura eh, ari produit fini bwazimbye hanyuma ugasanga ya matagisi ya mishahara ijya ku bakozi eh, ni ni bimwe nababwira bya valeur ajoute ibyo byose ubwo butunzi bwose bugahera iwabo ariko nibaza yuko twebwe nyine dushoboye gucukura tukongera tugahingurira aha nyine nibaza yuko ya matungo ahubwo yoheza akatugaruka ko hama tukabashora ko ni naho mbere byokoroha kuko murabona dufise eh, icyo nokwita repotashiyarite nyinshi dufise abakozi benshi bazimbutse eh, dufise ubutare twoba twubatse eh, ayo mahinguriro hafi yabwo ntitwokenera transport ku buryo inyungu uyiharuye ni nini cyane ni nini cyane rero inyishu ntitwayironderera ahandi inyishu iri muri twebwe nyine iri mu barongozi bacu ku buryo twogerageza twebwe nyine tukaraba yuko ubwo butunzi dufise a- ari iwacu ari ku babanyi twoheza tukabukoresha ntiburengane imbibe ahubwo tugire icyo tubukuyemo kiboneka gifatika hako ari abo hanze boza kudutungirako murakoze Eh, deo nawe nyene ari ku murongo wa telefone deo irindi zina yitwa dewara agatwite urihe ni ngozi mu burundi ikibazo icimviro Eh, nagira mvuge ko ko ibi bintu nyine bariko baravuga butu- ngo ubutunzi bwo muri afurika bukiza ibindi bihugu je nibaza yuko kubera kubera bataba bafise ama- amashyirahamwe nkeka yobikora nibaza ko aricyo gituma naho dufate nk'ubutare nk'ahandi mu burundi dufate nk'ubutare kubera mbona umenga nta mamashini yohingura ibyo baba bakeneye ku- kugiramo nicyo gituma nyine ama- baca nyine baza barabirungika mu mahanga nicyo gituma njye niko novyibaza mu bisanzwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku vyerekeye matungo ari kamere ari munsi y'ubutaka bwa afurika atashoboye guteza imbere akarere ka afurika ahubwo yakoreshejwe n'ibindi bihugu akabiteza imbere ku bavuga ko ayo matungo ari munsi y'ubutaka woba ari umuvumo aho kuba umuhezagiro mu bivuga ko iki Pierre Claver aha ni ukuvuga yuko eh, uwo munsi uwabivuze ubivuga uwo munsi ko eh, ubutunzi bwa afurika eh, bumeze nk'umuvumo eh, ni uko ngira cyane cyane araba ubwo butunzi ngena ari bwinshi mugabo ubukene nabwo bukaba ari eh, bwinshi kurenza urugero Eh, bivuga kandi yuko eh, tubiravye hariho mugenzanje bivuze nk'ibintu byerekeye eh, nka leadership muri afurika novuga ko hariho ahantu eh, habaye novuga nk- nk'imyaka myinshi cyane abantu baba barasimbye bivuga rero yuko twavuye eh, uko twabaho muri kahise mu mbere y'imyaka ya mirongo itandatu eh, tuja eh, mu ntwaro cyangwa mu matwara asa nk'ibintu abantu bari bagezemwo bo bari bamaze nk'imyaka irenga amajana atanu eh, bariko ba- basa nk'abahinyanyura bivuga rero yuko igihe ibihugu byari byihejeje kwikukira eh, icari gutangura kuba eh, byari novuga nko gushyira ibintu kuri nivo y'ibindi bihugu aho byari bigeze rero ariko ibyo si ko byabaye ku buryo rero amapiriyorite cyangwa nk'ibyaciye byigwa gushyirwa imbere y'ibindi cyane cyane ibintu bijyanye eh, n'ubutunzi cyangwa iki mugabo byabaye cyane cyane eh, gushyiraho inzego n'intwaro eh, zikora mugabo cyane cyane zigakora zikorera mu bintu bishasha byari zisaba byatereza gusaba ubwenge hamwe n'impanuro abo bari bahejeje gukoroniza cyangwa gutwara afurika
arakoze fidela n'abatumire biwe bari kumwe mu kiganiro muri isanga mushobora kongera gusubira gukurikirana gikwiye cose kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vuba akaburungu com muja ahanditse muri isanga fasil gebehu yegeranije amajwi hamwe na joniyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma bifatikanije na jewe diane nahazwe ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rwo kubategura no kubashikiriza amakuru y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika twempi tubifurije kubandanya mururanirwa mu vyo muriko mutwumviriza mukora